Hello, I'm just. Yes.
Hello, I'm Osama Gutatov. እሺ housekeeping eh, attendant እሺ የሳክሊት አፍርጎተን ስሜቅሴር አምቲ ፍርግዝን ዋክነ አዎ እሺ አመ ገረገዲቲ ጋፈ ጉተን fakkeenya afaan maalii akka nama dubbatu kan qacaran jira barumsa no degree certificate or diploma jedhamti
eh, educationii barumsa sadarkaa barumsaa homaayyuun barbaadu
eh, digriin barbaadu certificate siin barbaadu diploomaa siin barbaadu experience garuu ji'a tokko hanga ji'a torbaa yoo xiqqaatee jedha.
eh, እስቲ isa saanduqa san keessatti jedhamoo eessatti
housekeeping attendance argatu godhanii booddee maal kan jedhu jira fuuldura
Eh?
kan isinitti mul'atanatti maa maal kan jedhu jira
Eh, verified jedha Yes.
housekeeping attendant jalatti gadi bu'aati Sir, mm, gadi bu'a ammas gadi bu'aati over job details jedha.
eh, ammas bu'a gadama bu'a mallattoo akka waan cuquliisa wayii jirti miti
Mm, cuquliisee inni Eh.
shaw shaw ha- how to apply hin jedhu okay shooto apply bira geessanii isa inni isa fide kaa'ee Eh, sararri inni dha.
akkamitti akka appilay gootanidha. Maal maal barbaada barumsa barbaadamu barbaadu kan jedhu arguuf garuu education kan jettu jirti miti achi jalatti barreeffamee jiru.
Must education.
Education jedhee no degree kan jedhu jiru.
Ah, education ah, no degree sir sir.
Eh, No degree, certificate or diploma jedha. Homaayyuun barbaadu jechuudha sadarkaa barumsaa. Experience kan jedhamu jira miti achuma jala.
Eh, Isheen immoo tokko two less than seven months jedhamti.
eh, ji'a tokko hanga ji'a torbaa yoo xiqqaate jedha. Ji'a tokko Mm.
lakkaate hanga ji'a torba yoo ekspiriyeensii hojii isaa kanarratti otoo qabaate gaariidha jedha. Kanaaf isin amma ekspiriyeensi akkasii qabdu taanaas ekspiriyeensi isa qabdan kan isin faalkisiisu waraqaa barreeffame tokko shoo haa ta'u appilaayisa jedhu irratti tuqxoo jechuudha.
ah, inni kun maa inni tu last za- jir- z- jirkummaa lama kun torbaatti kan jirkummaa inni.
Inni ekspiriyeensi muuxannoo hojii
Ahaa. Mm, Tokko amma torbaatti akkam jechuun barbaadde?
ji'a tokko ji'a yoo xiqqaate ji'a tokko nama e- eegumsa irratti hojjete hanga ji'a yoo- yoo xiqqaate ji'a tokko yoo baay'ate immoo ji'a torba yoo xiqqaate muuxannoo amma kana hojii eegduu irratti nama qabu jechuudha.
Ahaa, Mashee.
Muuxannoo kana Yoo hin qabdu qabaanne hoo?
ta'e, eh, otoo qabaatanii gaariidha. Appilaayinnaa gootan yeroo amma fakkeenyaaf biyyoom kana keessatti gaafa hojii appilaay gootan warri muuxannoo amma kanaa barbaannaa jedhanii maastaawoqiyaa baasu miti. Akkasumadha waan addaa hin qabu onlaayina waan ta'eef malee.
Ahaa, Mashee rakkoo hin qabu ishee.
achiin shoo amma fakkeenyaaf inni kun siiniif hin ta'u taanaan
Mm, gara duubaatti deebi'uu ni dandeessu. Waak mallattoo ishee eh, gara duubaatti deebi'uu isaatti hin dandeessan jirti miti.
ah, Bilbilumarraa moo?
Bilbiloo marraa kanan barbaaddan taanaan hojii isa kanan barbaaddan taanaan gara duubaatti deebitanii hojiiwwan biraa jiran sana isa sila keessaa dhufne sana bira siin geessa waan ta'eef Eh, eh, eh, baak jettanii Isatti deebi'ee, isatti Eh, deebi'ee.
deebitanii ni ta'u amma akkasumatti ilaaltu. Afaan maalii barbaadan kun amma fakkeenyaaf yoo ta'u afaan Fireenchii yookiin warra biyya Faransaay warra dubbatan sana otoo dandeessanii gaariidha jedha. Isaan Mm, fakkeenyaaf isin dubbattan taanaan ekspiriyeensii amma kanaan qabdan taanaan yoo appilaayi gootanii isin fudhachuun isaanii carraan argachuu keessanii isin irraa xiqqaan. Maaliif warri kana ekspiriyeensii kana qabanis appilaayi godhu waan ta'eef
mm.
isin irra isaan sana filatu waan ta'eef kanaaf isin kanarra baaf gootanii gara duubaatti deebitanii hojii biraa immoo barbaaddattu jechuudha. Fakkeenyaaf Namaste. Nama eh, hojiin inni yoo ta'e yoo fakkeenya jechuudha. Hojii fakkeenya suphaa bilbilaa naannoo kanneen yoo ta'e yoo yookaan immoo warshaa bilbilaa suphu keessa mana waan akkasii yoo ta'e yoo.
okay, mekaanikaal teekinooloojist isa jedhu keessa qo'ee gallee haala hallumii ammamaa akka barbaadu
Makaanikaal teeknooloojii.
eh, inni kun garuu kan kan bilbilaa miti garuu instaaleeshinii fa'aa eh, akkas akkas ni hojjettu.
jechuun amma fakkeenyaaf asitti san hojjedha waan ta'eef waan Aha, akkasitti san.
Moobaayilii ripeer gootu. Eesh.
Hookan isa gara jalaa kanatti sarchii goone immoo kam gochuu ni dandeenya qabe yoo inni fidaa ta'e isinif ilaalaa jiru. Eh, Ishi eh, gubbaarratti egzaampil iddoo jettu sana kuu kan jedhu jira miti jalqaba irratti gara duubaatti Eh.
deebitan jechuuti
ee deebiiree egzaampil iddoo jettutti egzaampil jedhee jira achiin lookeeshin fa'aa kan jedhu jira miti gubbaa
jalqaba duraati irratti Eh.
kireet alaart munaamna malee available job search kan jedhu gaa jalqaba irratti amma dii karaa duubatti deebine minuu jedhe jechuudha.
okay Job manu eh, manu job search tools available job search jedha.
ishi gara duubaatti deebitan jirtu jechuudha se
Eh,
ishi available job search iddoo jedhu gubbaarratti egzaampil kan jettu jirti gubbaadhum sana irratti available job search kan jedhu gubbaa
job search tool jedha malee hin jiru akkas hin jiru.
ishi isheetu qaashee
Job search tool kan jedhu eeyyee
ah, tuqeera.
ishi maal siinii fide
Dashboard search alerts matches my jobs my shifts and so- search akkasitti kan jettu hin jirtu jira search kan jettu sanatu qaba
tuqeera. Tuqeera.
amma search kan jettu gaafa tuqxan example jedhee cook eh, where jedhee location fa'aa kan jedhu jira miti example isa jettu barbaadaa ta'e
Example. Yeroo gaddi yoo jiraate malee hin jiru gubbaarra.
ana bira Hin gubbaarratti na jirtu agarsiisaa jiru
Isa duraatti deebi'e.
isa jalqabaa
Isuma dura fiffide filannoowwan duraa kan isatti deebi'e.
rakkoon qabu haa deebi'u garuu example ishee jettu barbaadaa ta'e search eh, mallattoo search itti gootan sana irratti otoo- yoo kilik gootanis ni fida garuu akkuma moobaayilii fakkeenyaaf isin moobaayilii hojjechuu barbaaddu miti
Eh, Waan akkasuma.
eeyyee hojiiwwan moobaayilii ripeer warra godhaniif kan bahan achirratti akka appilay gochuu dandeessanii search akka gootaniif egzaampil ishee jettu laalaati.
Example.
Eh, Isa advaansed fa'aa jedhu sana argitan itti miti isinii dhufeera.
Eh? Eh, Isa advaans achuma bukkee fuuldura isaa irratti hin jiru bakki duwwaan wayii.
hin jiru siruma. Oo, Hin jiru bakka. Akkuma dura gisee jalqaba dura foormiin gara si guunnee as dabarre san akka yookaan filannoo hojii nu teessisan akkasumatti teessise malee wanti biraa hamtu hin jiru.
Eh, achitti Search isin jennaan dadhabama.
isumatti deebi'e.
Search goonaan akka achitti isin deebisee miti Eh, isa advaansed jedhu bira jechuudha.
eh, isatti tuqnaan eh, akkasitti deebi'e.
Ish amma advaansed jedhu argitanii miti.
Hin argine hin argine dizaan si hin jedhu hin jiru. Siruma hin jiru.
Ish duubatti deebi'e ammas.
Topic. Ash, karamitti karaa duubaa isa filannoo duubaa duraatti Isa mu.
jalqaba eeyyee.
Ash. Ash deebi'eera.
maal kan jedhu isin dhufe.
View isaa dura advanced search.
Viyuu kuma afuriif dhibba afuriif jaatame Eh.
result.
Eh, Eh, Isa jija- jalatti job title kan jedhu jira miti.
eh, job taa'e ah, jira.
Ishee boksii sana irratti kilik godhaati. Mobaayil Barreessi.
repair jennee barreessina. Eeyyee.
Asii Oromoon natti ime Shmaa oo maa'oo baa baa
eh, ii
i laa
laa ee
ee space godhaati.
eshi Raa
raa
eh, ee
ee paa
paa aa
aa ii
i raa
raa
amma enter godha.
Ishee.
isinii dhufee
Hin dhufne eessa- eessarratti hin tuqama next kan jiru irratti moo next kan jedhu jira isheetu qaba.
ne kiboor- ne kiiboordi irratti
Eeyyee. Kompiitaradha moo bilbila fayyadamaa jirtu?
bilbila.
Ish, Ee.
Next kan jedhutu qaba.
Ishee tuqee hin jira.
Isinii dhufee
Ee, Dhufeera garuu views jechuu bira barreeffamoota lakkoofsisaa raayitii raayitii dabalee.
qaban baay'ee dhufeera.
Ee, view ishee jechuu bira lakkoofsisaa dabalee.
View. Ee, view saddeettamii lamedha.
eh, kuma kudha tokko dhibba saddeetiif dhibba shantamii dhufee.
lakki saddeettamii lamedha. View saddeettamii lama riizalte.
Ish, haa ta'u. Eh, Amma isarratti kilik godha view isa jedhu irratti.
Saddeettamii lama kanarratti.
Eeyyee.
Tuqeera.
Maal isinii dhufe?
Levereeshin levereeshin teeknikaal Hmm.
atoomotiiv servis and Ee, ripeer.
eeyyee. Amma tartiibni isaa Motor- anaaf- anaaf isin Eh.
bira tartiibni isaa tokko ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef isa amma Eh, moobaayil moobaayil kireen opereetar nama kan jedhu ripeer mekaanik televezyiin ripeerar teleefoon ripeerar kan jedhu dhufeera miti. Akka dhiisinaa warra filaagii diimaa diimaa qaban akka waan baala qaban isinii dhufeera miti.
jira ee, jira isiisuma hundisaa ture.
Ishi jalqaba irratti kan keessan maal jedha?
Jalqaba irratti isuma isuma si dubbisisan intinidha. Maariin ripeer teeknikaal. Tekniken. Maal sun?
Tartiibni isaa anaaf isin bira tokko ta'uu dhiisuu Computer.
danda'a.
Kompiitar lammaffaarratti kompiitar ripeer teeknikaanidha.
Kompiitara fa'aa ripeerii gootu ni hojjettu.
Lakki moobaayil.
Ishi Awutoo moobaayil bodii ripeer.
Okay, isa eh, kan koo bira jala jala jira. Awutoboodii jechuun warra konkolaataa fa'aa waan adda garaa warra hojjetaniif. Eh, Akkas Motor.
eh, eh, moobaayil kan Moobaayil jedhu kan amma jedhamu jira.
gadi bu'aa madeemaan gadhumaatti.
Hin jiru. Show more result kan jedhutu Eh, kun tuqa. Eeyyee.
istikeetirra kan kan jedhu yoo jiraatanisti moobaayil kan jedhu hin jiru asirra jira.
Ana bira ana bira dhufeera moobaayil ripeerar.
Kili kili kililar Ah, okay.
telefoon teekni.
Eeyyee.
Kan- Inni amma kan maal jechuudha?
moobaayilii. Ishi tuqaasa.
maal jechuu barbaadetti
Mee qubee isaanatti himaa.
qaa'ee Ishi.
laalaa mhm.
u laa aa raa Cellular. Okay, kan Mm.
moobaayiliiwwan dhuunfaa jiru miti.
Mm.
Isaan isaan warra ripeer godhan warra isaan hojjetan jechuudha.
Ahaa. Eh. Ahaa. Mashee.
Ishee Isaarratti kilik godha.
Mashee. Yeroo Maal- ammaysaa yoo ta'e barumsi isaas boodatti hin kennama miti.
Eh, Akkuma kaampaanichaatti amma ka- isa kana mee kilik goonee ilaalla. Isaan tokko tokko eh, ofuma isaa- fakkeenyaaf tireenii ni goonaa, ni leenjisnaa kan jedhan jiru.
Mm.
Mee ki- kilikii gootanii Eh, godheera.
Ish, akka silaa sana isinii dhufee gara dakaatti bu'aati education duretti sana irratti ilaala.
Mm. Education ah, secondary.
Secondary school graduation certificate jedhamti.
Ah, eh.
Experience immoo waggaa tokko hanga waggaa lamaa jedhamti. One year to less than two years jedha.
Ahaa.
Amma- Muuxannoo amma kanaadha.
muuxannoo yoo xiqqaate waggaa tokko waggaa tokko hanga waggaa lamaa namoonni muuxannoo hojii Mm.
kanarratti qabu
Mm.
jedha.
Eh, Eeshi.
Saalariin isaa yookiin kaffaltiin isaa eh, doolaara soddomii tokko sa'aatiidha.
Eh,
Sa'aatii Garuu tokkoon jechuun inni gama fakkeenya fi isaa akkas ta'uudha fi jechuun amma ta'e muuxannoo qabaachuudha malee jechuun akkaataan an asitti hojjedhuu fi akkaataan achiis garaagarummaa qabaachuu danda'a. Eeshi.
Egaa eh, maal maal hojjettu achi deemtanii Eh, inistaalii gootuu, inistaal gochuu, moobaayilii irratti warra paartiiwwan moobaayilii irratti jiran sana irraa kaasuu fa'aa yoo biyya daani barbaada ta'e sirreessuu waan akkasii jedha. Rispoonsiraamiti ekspiriyaansa jedhu jalatti. Achi deemtanii maal maal akka hojjettan ni agarsiisa taask jedhee. Taask jechuun gahee hojii keessanii jechuudha. Inistaal Ah, gochuu.
Amma eessan deemaree amma kanarraa ees bakka kamitti tuqama?
amma kanarratti appilaayi gochuu ni barbaaddu taanaan shoo hawutu appilaayi ishee jettu isaatti sila argitan jira miti Eh, isa kiliikoodha.
eh, tuqeera barreeffama bicaawii haawutuu appilaayi minaaman jedhu.
Eeyyee by email jedhee imeelii wayii ni Eh.
kaa'e miti. Akkamitti appilaayi gootuudha imeelii kanarratti amma imeelii appilaayi new wire 23 at gmail dot com kan jedhu isin dhufe
Eh, asirratti waan an dubbisaadha.
peelaa.
Hello. Qoy ilaalan jira.
Peelaa.
Hello. Maal jettee
Hawutu appilaayi iddoo jettu sanarratti imeeliin jira miti. By email jedhee Ah, imeelii wayii ah.
kaa'eera miti.
qoy ilaalan jira mee?
Laala.
Haawutuu appilaayi. Karaa gadii jira moo gubbaa oliiti? Maal- Shoo hawutu appilaayi ishee jettu gaafa tuqxan akka waan bicaa ta'e isin dhufeera miti.
How to apply hin jedhu moo?
eh, show How how to to apply apply by- ishee jettu gaafa tuqxan how to apply kan jedhu isin dhufe
Lakkiin ofumaan akkasumatti dhufe malee.
eh, shi- show How to how apply by email jedha.
by email jedhee achuma jalatti imeelii wayiin jirtu
Jira Eh, ishee- she she shebbaz shebbaz batilmaal jedhee imeelii waliin jira.
eh, at gmail dot com
Eh, inni kun amma adver imeelii adver ay bakka fide antaa jedhee isaa olitti imeelii waliin jira.
isaa eh, advertised until kan jedhu hanga yoomittidha apply gochuu expired kan godhu amma yoomitti apply gochuu dandeessudha isaan ka lakkoofsa faranjiitti ji'a afuraffaa hanga guyyaa digdamii afuritti apply gochuu ni dandeessu. amma nuti Taadaama how to jaallatanii apply bakka- kan jedhu kana jala hin jiru by email kan jedhu kan imeelii isaa irratti hantuqa.
imeelicha irratti tuqxanii
Eh, egaa imeelii ni fa- ni qabdu isin
ni qabe.
Eeyyee, imeelicha kilik gaafa kilikii godha irratti
Mاشي. Eh, email gmail fide isa irratti tuqamamu Eh, jala manaa fi imeelii qabdu miti
eh kilik godhachu irratti
እሺ ጂሜል ሄሎ Hello,
ወይ ደ Toora jirtu.
አማውን እንትን ናፍደ maal sinifidha Eh.
imeelii
እኮ ኢሜል እንትን አማ ከን ናፍደ Hmm.
ጂሜል ናፍደ ያሆ ኦት
akkaawuntiin ሴት keessan አፕ ኢሜል እንጀራ eeyyee, imeeliin keessan maaliin jira jiimeeliidhaan jira moo yaahoodhaan jira imeeliin akkaawuntiin ኢሜል imeelii ኢሜል banatan እንጀራ Gmail kan imeeliidhaan jedhu isheetu qaba
እሺ ፍዴር እንትን ኪያስ Hmm.
ሴሌክት አካውንት እንጀራ Eh, akkaawuntii keessan filadhaa
tuqee jiraanni kiirratti Ishee.
imeeli kiirratti maal sinifide
Clouding your speech jedha. Ishi learn more, dismiss ምናምንidha.
imeelii keessan gashitanii
Meelikee galchee. Meelikee irratti tuquu ammas deebi.
Select account jedhee imeelii keessan sinii fideera miti.
Tuusaan akkaawunti.
Jedhee maal jedhaa jalal jalatti.
To continue to something email jedhee san booda maqaa kiyya fide.
Okay, እሺ continue kan jettu jirti miti.
Continue. Hin jiru continue hin jedhu. Learn more fi Google sign in has a work new look at it. Jalatti learn more dha. Inni tokko immoo dismiss dha.
Okay, imeelii Kamara- keessan erga fayyadamtanii turtan itti baay'ee.
Hin turre lakki. Fayyadaman Imeelii jira kana amma.
imeelii kana gootu apply Ji'a isaatii gootu.
lamaatu. Ah.
Okay. Eh, imeelii keessan irratti mee kilik godha ammas.
Cancel. Continue hin jedhu.
She continue.
Ashee.
Maal si dhafe?
Amma immoo cancel allow.
Alloo.
processing, checking, concept, sitting waan xiyya wayii kan akka waan processing godhaa jiru jechuudha. Email account eddii jedha. Allow.
Eh,
Ishi. Subject dha. Two edheet. Two irratti intini guute. Subject achi eh, tu iddoo jettu sanarratti imeelii saamma kana gashite gasheera saamma galcheera ofumaanee galcheera.
ofuma gasheera miti. Amma eh, eh, muuxannoo hojii keessan kan agarsiisu eh, sin harka jira?
Hin jiru ni harka.
Okay. Barreessifachuu Subject ni kan dandeessu yookiin hojjechuu ni dandeessu?
Subject kan Subject kan jedhu eh, inni rakkoo hin qabu. Subject jechuun muuxannoo rakkoo fi hin akkamittiin qabu.
barreeffadha deema fakkeenyaaf Ee.
ofii kiyyaaf hin dhuunfattiin hojjedha akkamittiin barreeffadha.
Ishi akkamitti barreeffattu kana irratti piroosessaa isinitti agarsiise akkamitti akka barreessan isinitti hima. Ammas akkana am- akka waan isteeppilara kan fakkaattu wayii gubbaarra jirti miti.
Eh?
Imeelii kana Fakkii- subject kan jedhu bira gubbaa
Eh, maal waan akkamii?
waan akka isteeppilara kan fakkaattu.
Eh, waan akka telegiraamaan fakkaatu wayi?
Eh, Ishee bukkee teelegiraama kan fakkaattu bukkee akka waan zigzaakii wayiin jirtu.
Tuqaa sadii malee hin jiru.
Tuqaa sadii achiin akka waan qastii kan fakkaattuu fi attach kan gootu immoo jirti kan akka kan akka isteeppilara wayii kan fakkaattu.
Hin jirtu isheen hin jirtu.
Ishi tuqaa sadii sana qofa malee hin jiru bukkee isaa maaltu jira?
Tuq- Fakkii akka intinidha akka telegiraama xiyya telegiraamaa wayii tura.
Ishi achi bukkee Jala jala isaatitti immoo akka wayii waan gadi garagaltee otoo hin jirti. Akkana ol garagaltee eh, barreeffama biraa fiduudhaaf yoo tuqan.
mee tuqaa ishee ishee irratti.
Ishee tuqe CC BCC dha kan booda. Subject dha kanatti gadi bitee jechuudha.
Kompoos kan jedhu hin jira?
Hin jiru.
Okay. Akka waan isteeppilarii homtuu hin jirtu.
Homtuu hin jiru.
Ishi tuqaa ishee sadii sana irratti gaafa tuqxan maal isin fida?
attach let in Ayyee attach kan jedhu Biraa.
jira miti?
uh, Ishi attach kan jedhu sana tuqxanii amma hin tuqinaan faayilichaan qabdan waan ta'eef yeroo xalayaa keessan maal gootanii barreessitu muuxannoo keessan maqaa keessan barreessitanii maqaan kun akkas akkas jedhama. Eh, Kan hin hojjedhu biyya akkasii biyya Itoophiyaa magaalaa akkana akkanaa keessan jiraadha hojii akkasii akkasiin hojjedha jettanii waa'ee keessan kan ibsu jira miti.
uh, Eh, hojii dhuunfaa hojjetu taanaan hojii dhuunfaadhaan akkas akkasitti hojjechaa hin ture. Eh, Amma immoo hojii isaa kanaaf muuxannoo waggaa amma kanaa nan qabu waan ta'eef hojii isaa kaampaanii keessan baasee kanarratti immoo appilaayi gochuu nan barbaada kan jedhu xalayaa namni isin bira jiru jira taanaan yookiin mana kompiitaraa deemtanii ingiliffaan barreessifadha.
barreessee san booda chaappaa naman barbaadu Eh, Kaampaanii keessa hojjettu moo hojii mana dhuunfaa keessaan hojjettu miti?
hojii dhuunfaa hojii dhuunfaa mana barbaadaa dhuunfaa kiyya Eh, Hojii dhuunfaa taanaan isin hin barbaachisu. Ka- Ni qaba kan hojiin dhuunfaa keessan chaappaa ni qabdu.
qaba garuu kaa kan dhuunfaa ofii kootti hin Haa ta'u.
qaba kaa shammataa.
Taanaan rakkoo hin qabu. Leegaalii waan ta'uuf rakkoo hin qabu. Shaappaatti gootanii isaan mansiin agarsiisee jirti miti iddoo attaash kan jirtu sana.
Attaachee yoo xiyya sadii isa deemtu Eeyyee ishee irratti kilik gootanii faayilicha siniifidha. Gaafa attaash faayil kan jedhu attaachee gaafa dhuunfaa isheetu qaba. Eeyyee ni dandeessu.
ashi, footoo keessa gaafata.
Attaash gaafa jettaniin footoo keessa siin gashee miti
Eh, eh, achi bukkee isaatti akka waan sadii wayiin jirtu laayinii sadii Erganii inni tuqe moo ee erga attaachisa jettu tuqxanii lakki fok- gaalaarii fidaa kaameeraa fidaa kontaakt eh, kan- kana kana fidaa bilbila wanni appilikeeshinii bilbila.
okay እሺ አልተኮነ ይጋ
Eh, save- saving dirra directives
achirratti amma kana gaafa iskaanii gootanii gaalarii keessan keessa galaa miti eh, suuraa eh, isaa suuraawwan sana Mm.
keessa isaan waa'ee muuxannoo keessan isa ibsu salleekti gootu Mm.
irratti kilik gootanii ashi attaachi kan gootu mata irratti godhu ashi.
eh, waan kan biraa irratti attaachi hin godhin asiin jalaa feel godha waan ta'eef
hin ta'u
isa muuxannoo keessan ibsu ta'uu baannaan suuraa moo- argee yoo attaachi gootan hin ta'u.
Eh, Attaachi siinii godha Mm.
garuu hojichaaf immoo appilaayi yoo gootu ta'e siinii fudhatan kan waan muuxannoo keessan waan ibsu ta'uu baannaan siinii fudhatan.
eh, kanaaf amma isa san ingiliffaan Kanaaf?
hoggamu muuxannoo amma mee akka hojjetti maal maal Muuxannoo kana kana- ingiliffaan barreessini Eeyyee, chaappaa barreessi- isaa irratti godha eeyyee chaappaa keessaan gootanii yookiin suuraa kaastaniif kan gootu immoo nama nama si achi mana kompiitara jiru sanas kan isiniif akka godhan himtanii akkasitti gaalarii keessa isin galaa miti achiin isuma Eh, gaafa is- steeppii iskaan godhe makana jechuun erga iskaan godhe akkasitti bahee footoo kaasee ni erga amma steeppii as as keessa galtanii akka amma galitti jira miti imeejii Eh.
isaanii qabatanii achi keessa galtanii imeejicha isaa muuxannoo keessan ibsu sanarratti kiliik gootu achirratti innaa kiliik gootan inni sun ni dhufa iddoodhuma jalqabaarratti ni deebi'a fakkeenyaaf suuraadhuma tokko kiliik godha
Ashi.
Hello?
Eh, loqoo asitti godhaan jira. Ashi. Ashi. Godheeras.
maal siinii fide
Suuraa gara gadiitti fidee homaan fidde kan booda gara gaditti saabjektii deemite Eh, achi Eh, gubbaa suuraa ishee eh, gubbaa ishee akka teeleegiraama kan fakkaattu sana
Eh, ishee yoo tuqxan ni deema seend godha baqa ni galaa kaampaanichaaf
eh, asirraa bilbila irraa badee garuu ofii akka xiyya galuu wayii agarsiisa.
Eh, achitti iddoo saabjekti jedhu sana jalatti suuraan sun galeera miti.
Eh, galeera.
Eh, achiin ishee gubbaa irratti itti silaa waan teeleegiraama fakkaattu jirti naan jettanii miti.
Eh, Isheen naa tuqxan ni ni erga seend godha jechuudha kaampaanichaaf ni ni erga suuraa isa kana.
eh, badee irraa amma nuti ni- fuularraa badee amma imeelichi sarratti seerinti goona. Akka erguu godheetti irraa bade.
Okay, inni tuqxan ishee qasti akka teeleegiraama kan fakkaattu.
Ishii tuqxee wanni godheetti irraa fuularraa hin badne kan itti deebi'ee inni jedhe akka waan ergamee bade.
Eh, ergitan Eh.
jechuudha suuraa sana ergitan jechuudha.
Eh,
Amma isin Kan godhe egaa san ni deebi'uu danda'a. Eh, Eessa ni deebi'uu danda'a. Bakka kanaan amma fakkeenyaaf erga firoosasii ammanaa deeme imeelii keessatti seenee irra kana yookaan waan kana jijjiiruu akkamitti hin danda'u.
ni dandeessu. Imeelii keessan keessa galtanii eh, maal gootu iddoodhuma sa- ergitan sana jira miti seent kan jettu jirti Eh, seent kan jedhu keessa galtanii eh, achi keessaa filattu jechuudha Im- imeelii saammatti ergitan kana ke- seent kan jedhu keessa erga galtanii booda isin fida achi keessatti galtanii attach file kan jedhu kan amma- akkuma ammaatti jechuudha attach jettu tuqxanii erga muuxannoo keessan erga qopheessitanii booddee isa ergitu jechuudha.
Achumarratti deebi'een kana jijjiiree ergaa?
Amma isin muuxannoo keessan barreessifadhaa qopheessaati. Iskaan godhaatii qopheeffadhaatii akkan istiipi amma isin amma isin ergitanitti waan ta'eef isin jalaa hin badu garuu edit gochuu barbaaddu taanaan isa ergitan kana qopheeffadhaatii muuxannoo keessan achi booda isaan isteeppiin amma isinitti agarsiise ni yaadattu taanaan isin kanaan fayyadamtanii faayida chaattaash gootu. Isteeppii kana immoo yaadattan taanaan immoo erga qopheeffatanii boodannoo bilbilaatiin isinitti himna jechuudha. Isteeppii ammaa isinii kan bira isinii deebi'a jechuudha.
Ishi rakkoon qabaa muuxannoon kun isa jechuun garaagarummaa qaba waan ta'eef asitti gama fakkeenyaaf kan hojjedhuuf kan achi garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef bilbiltariiti bilbilli kan hojjedhu kaa bilbiloota asitti akkasuma miti asitti qabu bilbiloota gurguddaa ta'uu danda'a. Akkamittiin kana barumsa biraas nan barbaadaa kan kanarratti barachuun hin barbaada garuu muuxannoo ganaan hin qabadeen barreessamoo akkamiin godhaachuu danda'a?
Ingilifficha irratti gaafa isin amma Oromooffaan sirriitti barreessaati. Akkuma isin jedhee maqaa keessan biyya keessan caqasaatii hojii isin hojjechaa turtan ibsaatii yoos kaampaaniin kun naqa cara ta'ee achitti deemee tireeningii xiqqoo argannaan hojii kootiin akka inni cimee hojjedhu isinitti agarsiisaafaa kan jedhu jira miti. Akkasitti xalayaa barreeffadhaatee ishee ingiliffatti tiraansleet gochisiisaa achiin imeelii isaaniitiin ergituuf.
Ishee rakkoon qabu garuu kanarratti osoo bilbilaa akka bitin gargaarte maal qaba? Yoon yeroo biraatti fakkeenyaaf nama biraa yoo ta'e tarii hanga kana na gargaarte inti jechuu danda'a.
Milkii jedhaati yeroo biraan na bilbiltan milkii jedhaati tiraansfer sinii godhu. Milkii milkiidhaaf tiraansfer naa godhaa yoo jettanii ishee faana jalqabeen ture yoo jettanii namni biraas yoo kaase tiraansferii sinii godhaa rakkoon qabaa misiin sinii dubbisa yoo namni biraas sinii kaase.
yookaan intini kee naaf hin ta'u. Foon keessa naaf hin ta'u telegiraamuu kan hin Lakki yeroodhaaf isuma kanaan qofaan saddeettamii saddeet afurtama qofaan keessummeessedha. Yeroo biraan naa bilbiltan hiyyee milkii.
Garuu osoo naa kennite irra baay'ee hawwiin qabu waan ta'eef paaspoortii harkaa hin qabu waan ta'eef silaa akkasii yaadeen ture.
Osoo isin gargaaree natti tolaa ture garuu akkas gochuuf yeroodhaaf hin dandeenyu kanaaf.
Imeelii ishii imeelii yoo naan kennitu imeelii kee.
Isa maamila keenya akkasiis gochuu hin danda'u.
Ishii bakka akkas gadi deegaa ishii isin giddisiisa ishii soorame. Garuu maqaa nyaatti maqaa nyaatti natti miif maqaa. Maqaan qabadheen intineedha. Bakka maqaan gaafadhee yeroo kamiin seentamoo yeroo
yeroo hundumaa sa'aatii lamaa hanga kudha lamaatti yoo bilbiltan nu argachuu ni dandeessu.
Sa'aatii lama amma kudha lama?
Eegi sa'aatii lama irraa kaasee hanga sa'aatii kudha lamaa gidduutti yoo bilbiltan sanyuu wiixataa hanga qidaamee guyyaa jirutti yoo bilbiltanii milkii jedhanii tiraanisfarsii ni godhu rakkoon qabu.
Fakkeenyaaf jechuudha guyyaa sanbataa kana amma sunsumata jedhamti?
lakkii guyyaa hundan jiru darbee darbeen jiraadha waan ta'eef garuu wiixataa hanga qidaamee gidduutti garuu guyyaa hundan hin jira waan ta'eef.
Guyyaa hunda hin jirtaa?
Eeyyee.
Guyyaa hin dhabamne natti guyyaa hin dhabamne natti.
Ishi wiixata.
Wiixata jechuudha. Maqaan kiyya abdiidha mashee bakka.
Ishi milkii jedha qabadhaatiin.
qabadhee qaba kaashi ashi kaashi galatoom guddaa isaa galatoomushi guyyaa gaarii ashi ashi